Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rirasamiranira i washington dc mu kirundi na mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe bakunzi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije ku mupaka igihugu cya kongo gisangiye n'igihugu cy'u rwanda abategetsi bahanura abakora ibikorwa bikoraniramo abantu benshi kwirinda ikiza cya ebola twabwiye abanyarwanda ari abakora amateraniro ari abategura imikino ari abategura imyidagaduro ihuramo abantu benshi ibi byose ni ukwitonda muri iki gihe icyorezo kitarabasha kurangira ngo gikumirwe mu gihugu cy'abaturanyi ni ukugira amakenga uyu ni diane gashumba umushikiranganji w'u rwanda ajejwe amagara y'abantu inkuru ce kimwe n'inkuru yerekeye imigambi yo kurwanya inzara mu rwanda ikibazo c'amazi mu ikambi y'impunzi ya murongwe hamwe n'ikibazo ca rusansuma mu ikambi y'impunzi ya nduta mu gihugu ca tanzania turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana urakoze frederic ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika robert mugabe yigeze kuba ari perezida wa zimbabwe aracari mu bitaro muri singapore aho amaze amezi anavurwa nk'uko vyashikirijwe n'uwamusubiriye perezida emerson munangagwa ejo ku musi wa mbere munangagwa yashikirije ko mugabe w'imyaka mirongo icenda n'itanu amaze igihe avurwa ingwara itashizwe ahabona kandi ko imiti ariko arafata iriko iramugirira akamaro munangagwa yari yatangaje mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka uheze ko mugabe atakibasha gutambuka ku bw'indwara n'ubusaza leta ya zimbabwe yari yatangaje mu kwezi kwa kane ko mugabe yagiye muri singapore kwivuza kandi ko byari byitezwe ko tahuka hagati y'ukwezi kwa gatanu leta ya tanzania kuri uyu wa mbere yaregetse ko ivyaha vyo gukoresha amafaranga mu buryo butekubiri n'amategeko kudatanga amatagisi gufasha mu bugizi bwa nabi umumenyeshamakuru yitwa erike kabendera kabendera akurikiranwa n'ubutungane bwa tanzania kuva ku itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu yagirizwa ko yabikoze hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no mu kwezi guheze ubumenyeshamakuru yikorera ku giti ciwe yamya anegura leta ya john magufuri n'umugambwe uri ku butegetsi cama ca mapinduzi mu makuru yanditse mu binyamakuru the guardian the east african na the times of london muri ico gihugu ca tanzania abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imihari iharanira agateka ka muntu bavuga ko gukurikiranwa kwa kabendera ari ingendo ya leta ya tanzania yo kuzivya ibimenyeshamakuru perezida donald trump wa amerika yategetse ejo ku munsi wa mbere ko amatungo ya leta ya venezuela ari muri leta zunze ubumwe za amerika afatwa n'ibihano ruhasha bifatiwe leta ya nicolas maduro gushika ubu ntaco leta ya venezuela iravuga kuri iyo ngingo ya amerika leta z'ubumwe za amerika zarushirije kongereza ibihano by'ubutunzi no kuremera perezida maduro kidiporomasiya kugira agondozwe ave ku butegetsi ariko ntaco vyashitseko perezida trump mu ndwi iheze yashikirije ko hari ikintu agiye gukora kuri venezuela ntiyashikirije icari co ariko yamye avuga ko gukoresha inguvu za gisirikare ari kimwe mu bishobora kuzokoreshwa na amerika uburusiya na kiba biza byararungitse inteko zabo gushigikira leta ya maduro ubwongereza bwifatanije na leta z'ubumwe za amerika mu gucungera amato aca mu kigobe ca hormuze nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubwongereza ajejwe kwivuna abansi ben wallace ubushikiranganji bwa amerika bwo kwivuna abansi bubicishije ku muvugizi wabwo bwashikirije ko bwakiriye neza iyo ngingo y'ubwongereza yo gucungera uruja n'uruza rw'amato muri ayo mazi irani yarafashe ubwato butatu bw'abanyamahanga buca muri iyo nzira bumwe muri ubwo bwato bwafashwe bwariko ibendera y'igihugu c'ubwongereza abantu baharurwa mu majana baragize imyerekano ku murwa mukuru wa kamerune basaba kumenya irengero ry'ababo bafunzwe bimuriwe ahatazwi mu ndwi iheze abategetsi ba kamerune bimuriye abo bantu mu kindi kibanza inyuma yaho habaye imigumuko mu ibohero ry'iyawunde abo banyororo bimuwe inyuma y'imigumuko yabaye ku ibohero rya kondeguwi ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'uku kwezi kw'indwi guheze abanyororo bavuye mu gice ca kamerune kivuga icongereza nibo bashagaje ku kibuga c'ibohero biyamiriza umurengera wabo hamwe n'uburyo babayeho nabi hamwe n'igihe kirekire bafunzwe badacirwa imanza umuvugizi wa leta rene emmanuel sadi yavuze ko izo mbohe zahanywe kuko zagize uruhara muri iyo migumuko
urakoze aloyise ku makuru hije kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru tuyatanguriye mu rwanda aho umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yateye akamu abagwiza tunga akabasaba gushira imitahe myinshi mu gisata cy'uburimyi no kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi uwahoze atwara igihugu cya nigeria uruseguno ubasanje wewe abona ko ama leta ariyo akwiye gufata iya mbere ibyo byavugiwe mu nama ihuza abahinga mu kurwanya inzara muri afurika inkuru twateguriwe na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru abahinga batandukanye bashetse ku masezerano ahamagarira umwe wese mu gisata ajejwe yaba leta abikorera ku giti cyabo amashami mpuzamakungu yitaho uburimyi amabanki n'abandi gushyiraho ingamba zifadika zo kurwanya inzara n'indwara zituruka ku gufungura nabi muri afurika umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame aributsa ibikuru bikuru biri muri iryo tangazo The communique puts a heavy emphasis on implementing ati ritangazo rishize ahabona rishimangira ko ingingo zifatwa n'amareta canke abajejwe uburimyi abikorera ku giti cabo n'abandi babwirizwa kuhabera amaso mu guhangana n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe kugira ngo ntirigire ingaruka mbi ku burimyi iri tangazo rivuga kandi ko intambara canke umutekano muke bituma inzara iba nyinshi imiyoborere nayo nyene ni urufatiro rw'ibyo twifuza gushikako kugira ngo hafatwe ingingo zibereye mu burimyi abikorera ku giti cabo n'abanyamitahe bahamagarirwa gushira imitahe myinshi mu gisata c'uburimyi kugwiza umwimbu w'uburimyi bisaba inguvu nyinshi yamara dusanga abanyafurika babifisemo uruhara womenga ntibasenyera ku mugozi umwe turima hato kandi bike hakoreshejwe n'ubuhinga buke amahinguriro ni make kandi ni mato ubuhinga bwa none ntiburashinga imizi mu burimyi n'ubworozi umurimyi atakaza umwimbu mwinshi kuva agisoroma gushika ashoye ku isoko ikirenze ko twimbura bike ugereranyije n'ibyo dushoboye kurima ntitwavuga ko ihindagurika ry'ibihe ari ryo nkwezi y'amarere kuko n'imbere y'uko kiba ikibazo twimbura bike umushikiranganji ajejwe uburimyi gerardine mukeshimana aratanga akarorero k'ingene ubuhinga bwa none bwatanguye gukoreshwa mu iterambere ry'ubworozi mu rwanda kimwe nk'uko ikoranabuhanga rifasha abahinzi kwinjiza imibare cyangwa se uko umuhinzi ahagaze noneho amabanki akaba yabona yuko ari umuntu usanzwe ufite ibikorwa bibasha gutuma yabona nk'inguzanyo dufite n'indi porogaramu y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi twahoze tuvuga umuhinzi aho yaba ari hose cyangwa umworozi hari nk'amaherena dukoresha kugira ngo inka iba irifite ibiyikorerwa byose bigaragare noneho ubwishingizi yaguze akaba yabukoresha mu kugira ngo ashake inguzanyo yamufasha mu bikorwa by'ubuhinzi bwe ariko nanone hari byinshi bikorwa nko guhuza abafite umusaruro n'abawushaka kohereza amakuru afasha abahinzi bikorwa ku matelefone bikorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga butandukanye aho niho uwahoze atwara igihugu ca nigeria urusegunu basanjo afatira mu kuvuga ko amareta ariyo abwirizwa gufata iya mbere mu kurwanya inzara no korohereza abanyamitahe mu gisata c'uburimyi ati twibaze tuti afurika izoba ishoboye kwihaza mu biribwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu gihe n'ubu impinga ikiri ndende ati turabaho tugejeje igikorwa ubu kuko si kera inyishu ni ego birashoboka mu gihe dushize hamwe inguvu tugasenyera ku mugozi umwe kandi tukagira icerekezo kimwe ubushakashatsi nabwo bubwirizwa kugira uruhara rukomeye kuko uburimyi butagira ubushakashatsi bumeze nk'imodoka yogenda itagira imoteri erega muri afurika hafashwe ingingo nyinshi n'amajambo meza menshi yaravuzwe yamara ikibazo gikomeye gihagaze ku gushira mu bikorwa ayo masezerano igikenewe ni iki none ni ugushaka kwa politike mu gushira mu ngiro ivyemejwe mu kurwanya inzara n'indwara zituruka ku gufungura nabi political action right
iyi nama irangira kuri uyu wa kabiri niyo ku rwego rwo hejuru mu gufatira hamwe ingingo zo kugwiza umwimbo mu burimyi kurwanya inzara n'indwara zituruka ku gufungura nabi muri afurika uretse abaserukira ibihugu birenga mirongo itatu bagitavye harimo kandi ni banki y'isi yose amashami mpuzamakungu yitaho uburimyi nka fao fida n'abandi pierre clave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze Pierre Claver dukubitire mu Burundi aho havugwa ku bidukikije bibangamirirwa iyo abantu bimvye ibinogo haba mu kubumba amatafari gucukura umusenyi canke amabuye ibinogo bikaguma bitazibiye n'inkuru ya Desire Hatungimana umumenyeshamakuru w'ijwi y'Amerika mu ntara ya Ngozi ababumba amatafari haba ku mitumba canke mu biyaya eka no mu myonga bakoresha ibumba baribonekeza nka hose makomine icenda agize iyo ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'Uburundi naho hari amategeko y'urwego rw'igihugu rujejwe gukingira ibidukikije OBPE rusaba ko ababumba babanza kuja mu mashirahamwe hanyuma aho bakuye ibumba bagasiga bahafuriye ibinogo bitazibiwe nivyo vyinshi ku musozi wa Maruri muri komine ya Gashikanwa yaho mu ntara ya Ngozi ibinogo bidafuriye biruzuye abakora uwo mwuga bakavuga ko batanguye ako kazi babihasanga nk'uko unabishikiriza kubera mu mwaka wahera amategeko niyo bwahabe ariko ubu ho baje kudushikiriza ngaha batubwiye by'ukuri ati ikinogo muzokwimba muze muje muraba kuntu mushiga mugifuriye tuvuyemwo nyene duca dusiga tuhafuriye nta nkeka duca tuhafurira ariko kugera nk'uno munsi ndumva yuko ikinogo twimbye tutagifuriye nari bihano ivyo bihano rero shaka kuca ndavyitega nkeneye yuko ica nda nzoca tugenda tuyifuriye nk'uko nk'uko turiko turakora ngaha aba bantu zeko barabumbisha ngaha naho hari abamaze kumenya ko ahavuye ibumba basiga bahazibiye mu ntumbero yo gukingira ibidukikije hari abavuga ko bahawe akazi ariko ibyo kuzibira ibinogo atavyo babwiwe kubumba tubona nyene biza bukebuke ega turafise uburenganzira kubera umubosi arafise nawene aho acisha usanze warengereye uwundi ni mishwana ici haba vya kera twariyadukizwa ugasanga nk'umwe yagerereye aho yimba agapfa kwimba mugabo ubu kugira tubimanukemwo twarenze guhabwa uruhusha n'ababosi baba baduhaye amafaranga tubabumbiye ubu dukurikiza ku ruhusha rw'ababosi ntiturengerera umubosi kuko bari batubwiye tuzobumba amatafari atawurengereye uwundi ivyo vyo gufurira ikinogo ntavyo bari batubwiye umukuru w'umutumba wa Maruri aremeza ko akarusho kibonekeza mu bijanye no gukingira ibidukikije naho impinga ikiri ndende kuri bamwe bamwe mu babumba amatafari akarusho kahari ubu ni uko bakora nk'ishyirahamwe kandi bagakora ibizwi n'amategeko komine iba yabasinyiye iba yabemereye bagakora bizwi bizwi n'amategeko ni nk'uko rero mu kumvo z'uko biba bisanzwe bizwi n'amategeko bategerezwa gukurikiza amategeko igihe bahejeje kuhabumbira bagaca bagenda bahafuriye ibinogo bitazibiwe vyica vyinshi bivugwa n'umuhinga mu bidukikije Mamer Sabushimike ahamenyesha ko ibitotahaye bitakara bigahitana akanovera k'isi ivyo binogo rero bitazibiye turatakaza ibintu bitotahaye vyose vyaho bakuye ibumba vyaho bafyaturiye kuko haba hari ibinogo iyo dutakaje rero ivyo vyose bitotahaye ni ukuvuga vya vyatsi ya nkukura ikibarya nawe iyo nkukura nayo ukaba uzi ko ifise inkwirikizi mbi cyane rero ivyo vyatsi iyo bitaka iyo bihavuye kubera ivyo binogo batazibiye turatakaza cyane uburyohe bw'isi bwari ngaho buca bujana na ya nkukura ibindi dutakaza n'ibinyabuzima vyaba muri ivyo bitotahaye vyaba muri ivyo vyatsi vyaba muri utwo duti duto duto twa dukoko bita bagiteri dekompositere mu rurimi rw'igifaransa aritwo dutuma haba akanovera k'isi uwurimye akimbura kubera rero ivyo binogo bitaba bizibiye urumva ko tuba duhomvye ibitari bike uwo muhinga mu bidukikije ahanura ashimitse abajejwe intwaro ku mukozi wa obepeye ari muri buri komine yohabwa ijambo mu manama yose atunganywa na komine kugira agume yerekana inkurikizi yo kudakingira ibidukikije turasaba umuntu wese aserukira obepeye ubu muri komine yose yo mu burundi hariho umuntu aserukira obepeye ajejwe kubahiriza amategeko agenga ibidukikije uwo turamusaba dushimitse ngo yame yegera abo bantu bafyatura amatafari abibutse ingene bokwirikiza ayo mategeko boyubaha yongere abigishe inkwirikizi mbi igihe batazibiye ivyo binogo turazi neza ko abizi azofashwa n'abajejwe kurongora umutumba n'abajejwe kurongora ikomine misi yose yamajana n'abo bajejwe kurongora umutumba iyo bagize amakoraniro yibuke kuvyibutsa bamuha iminota itanu kuvyibutsa abo banyagihugu yongere yibutse amategeko agenga ibidukikije na ntaryo rero amategeko yame yubahirizwa ku kubera atubahirijwe iyo ibidukikije e, bidakingiwe ni ingaruka mbi ku buzima bwacu ku ruvyaro rwacu mbere no kubaba mu burundi bwose uwo muhinga rero amenyesha ko kiretse ingaruka mbi ku bidukikije ibinogo biva mu ibumba canke ibindi bicukurwa mu kuzimu bidafuriwe amenyesha ko n'impanuka ziva kuri ivyo binogo zishobora guhitana abantu n'ibintu desiratu nyimana kigali ijwi ry'amerika urakoze desire impunzi z'abarundi ziri mu ikampi y'induta mu gihugu ca tanzania zisaba ishirahamwe hcr na leta ya tanzania kongereza iminsi yagenewe rusansuma rw'impunzi ruriko ruraba n'inkuru ya fidele sabimana nk'uko bivugwa n'abo barundi bahungiye mu ikambi y'induta ni muri district ya kibondo intara ya kigoma mu gihugu ca tanzania ico gikorwa co kubarura impunzi catanguye kuri uno wa mbere catanguye mu musunikano mwinshi aho bacanako bahonyangana ku bw'izo mpunzi ivyo vyaturutse ku biharuro vyinshi vy'abiyandikisha mu bibanza bike aba ni bamwe mu bavuganye n'ijwi ry'amerika ku muhingamo w'uno wa mbere aho bavuga uko ico gikorwa gitunganijwe n'uko umwana w'uruyoya yatakaje ubuzima aho nyanzwe uwundi mukenyezi yibungenze nawe nyene akaba yaratakaje ubwenge aho nyanzwe twebwe tugishitse bavuze ngo bakabari amazoni barazana abantu no mu bibuga bati zone ya mbere viraje ya mbere bamwe baragiye sinzi kungene bagiye tubona abo mu zone ya gatanu barinjiye mwamwe ya gatatu barinjiye apolisi arananirwa batangura kurira ku ifeza bakira kurira ku ifeza abandi baca munsi arabakavuye uwo mwana rero bamuhonyeye igipolisi kiriko kiragenda igipolisi kiriko kirasunika abantu kugira ngo uwo mwana rero yaguye hasi kwa ngirajwe ngira nk'abantu igihumbi baca barangana nawe uko utubera nawe uko turi ducamagara wowe
none ubu nyene ku mugoroba naho bahengera abantu barushe bashabwira ngo batahe
bafashe batuma ko amazone menshi nko kuri senta ya mbere bari batumye ko abantu bo guhera muri vira muri zone ya cumi na gatatu zone ya cumi na kane zone ya cumi na gatanu zone ya cumi na gatandatu zone ya cumi n'indwi zone ya cumi n'umunani zone ya cumi n'icenda zone ya mirongo ibiri zone ya mirongo ibiri na rimwe ayo mazone yose yahuriye kuri senta ya mbere iri mu izone ya gatanu gatanu hanyuma kuri senta ya kabiri irisitiwe mu izone y'indwi haca hakoranira amazone ya mbere zone ya gatatu zone ya gatanu mukibuka neza yuko ayo mazone atatu ya mbere ya gatatu n'iya gatanu ni amazone abamwo abantu benshi benshi benshi cane rero izo ngorane z'uwo mwana yapfuye vyabereye kuri iyo senta ya kabiri iri mu izone y'indwi ni ukuvuga wewe uratonda n'umuryango wawe bakabambika imiringa ku maboko iyo miringa ku maboko rero bayambika abantu bose baba mu ikambi kugira ngo mu nyuma hazoca haba irindi barura ryo kubahamagara bababaza ibibazo babakura ko ya miringa hanyuma n'uwo mugore nyine arafise imbanyi ba- bagundanye ba- baramuta hasi arata conscience vyose vyabereye kuri iyo senta nyene ya kabiri irisitiwe mw'izo n'iyindwi kubona ACR itegura igikorwa c'ibarura hanyuma kigahitana ubuzima bw'abantu ukuri vyatubabaje cane vyatubabaje gose kandi nukuri uravye ngene igikorwa bari babitunganije babitunganije nabi cane kuko bahamagaye amazone menshi bahamagariye rimwe abantu benshi kandi bafise abakozi bakeya arivyo vyarinze guhekura abavyeyi rero twebwe ikintu twosaba abarongoye inkambi n'abarongoye hasere ko bogira urutonde rwiza rw'ivyo bikorwa bagapanga abantu ku mazone bagapfuma bongeza iminsi y'ico gikorwa kuko bavuga ngo ni kizomara iminsi itatu bagapfuma bongeza kikamara iminsi itanu kandi bagahamagara abantu bake bake kugira ngo ntihasubire kuba ingorane nk'izi ijwi rya amerika ntiryashoboye kuronka uburongozi bw'ikambi ya nduta co kimwe nabo mw'ishirahamwe hcr amakuru twahawe na bamwe mu bakozi b'ishirahamwe hcr ishami rikorera mw'ikambi ya nduta nuko bose bafatiriwe n'ico gikorwa ca rusansuma kiriko kiraba ico gikorwa c'ibarura ry'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzania kigeze ku munsi wa kabiri bikaba bitekanijwe ko kizomara iminsi itatu mu gihe ata minsi yokongerezwa
urakoze fidele impunzi z'abarundi ziba mu ikampi y'imurongwe iri muri sekiteri ya mutambara teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo zivuga ko zigeramiwe n'ikibazo c'amazi kuko amazi zari zisanzwe zivoma yagabanutse muri iki gihe c'uruzuba ni inkuru ya eka everaste ngabo yaraganiye n'izo mpunzi reka tubatega amatwi
ni ukuri amazi arakenye kuko tubyuka isaha umunani saa cyenda turwanira ku ibombo wa- hari igihe utonda ukaba umuntu w'icumi wa cumi n'umwe cumi na babiri nturonke amazi amazi arakenye kabisa abana bari- bari- bashisha- ba- bari- imba- bambara impuzu zitameshe kubera ikibazo cy'amazi twebwe turi mu- mu mirongo ibiri no mu icumi n'umunani tuje kuvoma baranka kuduhereza amazi Tu- bamaze kutwima amazi tukaca tugenda ahantu hari ibiziba bi- binuka bikaba ari byo tuvoma bikaba ari byo dutekesha tukaca tubisangamo inzoka izo nzoka rero zamaze kutwuzura mu nda nimuduhereze amazi kutubibereye n'abatamakazi ntabwo tugenda muri mutambara muri mutambara hagendayo abantu bakomeye urabona muri mutambara ntidushobora kugendayo Ha- muri mutambara hagendayo abantu bakomeye tumaze kuza ngaha ku ibombo abantu bakuze ntibigera babahereza amazi bayabahaye naho babahaye umurongo wabo uca uvoma ko abantu bakomeye bazi guhana ingumu twebwe natwe nta ngumu dushoboye guhana tuca tuja mu- mu bintu by'ibiziba tukaba ari byo tuyora ikibazo cy'amazi kirahari hariho abana hariho abaramuka kuvoma amazi akabakamira hama mu nyuma ugaca usanga nk'igihe cy'isaha zitatu n'inusu ugaca usanga abana bamwe barishwe n'inzara kubera amazi aca akama bagira baratonda uvomye ibido zi- zibiri ugaca usanga aragiye atanajeje no kuvoma bamwe ugasanga basubiranye inyuma ibido zigaragara aha mu ikambi turakenya amazi kandi si kuvugana ikiringo kingana gute ni iminsi yose nk'ubu unye amazi ya kenye tugenda kuvoma ku mutambara naho ku mutambara ni ahantu kure rwose ushikana ibido wahwereye tutagiye ku mutambara twitaye hafi tugenda kuvoma amazi yuzuyemo ubuyoka epfo ibiziba bya mutambara naho nyene ubonye ushikanye ibido ushimira imana ati mana urakoze twebwe intambamyi dufise twebwe ababyeyi amazi akenye abana hari igihe uba ushaka kumesura nki- nk'impuzu z'umwana aba yononye ugaca ubura amazi uca umesesha ugaca usangana ubucafu abana buzi ubucafu gusa nicyo gituma rero twifuza yuko botwongera nk'amazi twebwe n'ukuri turafise ikibazo c'amazi tumaze ikintu c'amezi atatu ata amazi dufise kandi murazi ko umuntu atagira amazi atagishoboka kumesa koga kugira isuku nyene turazi ko ari ibintu bigoye ata amazi umuntu afise kurya turaronka ibyo kurya ariko nta mazi turonka none tuzobaho gute ata amazi turiko turaronka muguma mutubwira isuku isuku ebura yateye ebura yateye nta mazi turonka ebora zoreka kudufataho urashobora nko kujya mu ndwara z'ibigo namwe murabizi ukabura amazi waca ku muntu kubera kunuka ukaca wumva nawe wenyine biragutera isoni none twebwe icyo twosaba dushaka n'ukuri batugirira inguvu amazi tuze turaronka basi ubu twaronka rimwe bafume bongereza basi n'amabomba abantu turi benshi amabombo ni make amazi nayo ukaza wumva ngo turugaye ngo kugira ejo cyangwa hirya y'ejo ngo abandi baronke ntabwo turonka amazi batwongereze n'amazi bambaza abakozi ni amazi dufise nkatwe mu maboroke hakurya mu cumi n'umunani no mu cumi n'icyenda gushyika mu mirongo ibiri kweri nta bombo na rimwe dufise murakwiye kutugarukira by'ukuri mukaduha amazi kubera turashobora kuva mu boroke ya mirongo ibiri tukajya muri mutambara kuvoma umunsi wese urarenga twagiye kuvoma ibidi imwe kugira uyishikane utura kabiri kweri murakwiye kutugarukira by'ukuri abadukuriye mukaduha amazi natonze kuva saa cyenda z'ijoro mvuye hariya muri broke nefu nonehe ntashe saa tatu nta nima ry'amazi ntwaye kandi no muhira abana bamaze indwi yose batoga abana sinkiro nk'amazi yo kubamesurira uduhuzu najya urabona ingene nsa impuzu zamboreye ko sinshishija ko n'utuzi mu maso uraba n'ibigonero uca ubibona ehe inkonda zose nararanye ngizi ndazitahanye ni ukuri turasabye ikibazo cy'amazi hano cyabaye ndanse badutabare ababishoboye baturonderera amazi kuko ntitwobaho atamazi dufise kuko amazi niyakenewe rakoze vedaste mu rwanda abashikiranganji bagendeye umupaka baragendeye umupaka uhuza rubavu na goma basaba abanyamadini hamwe n'abategura inkino kwirinda gutumira ababa mu gihugu cya kongo cadutsemwo ebola ni inkuru twateguriwe na claude ganza munyamagana mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ba minisitiri batatu barimo ubuzima ubutegetsi bw'igihugu n'ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi basuye umupaka uhuza imijyi ya rubavu na goma bari baherekejwe n'abandi bategetsi barimo umuyobozi mukuru wa polisi y'u rwanda kimwe n'umuyobozi w'ingabo mu ntara y'uburengerazuba bagenzwaga no kureba ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zafashwe mu gukumira icyorezo cya ebola kimaze guhitana abasaga igihumbi magana inani barimo babiri bo mu mujyi wa goma wegeranye n'akarere ka rubavu no kurebera hamwe ibindi byakorwa kugira ngo byorohe gukumira iki cyorezo kimaze umwaka mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nyuma yo kuganira n'abacuruzi n'abahagarariye abandi mu ngeri zitandukanye minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba yasabye abategura ibikorwa bihuriramo abantu benshi kwitonda cyane icyo twabwiye abanyarwanda ari abakora amateraniro ari abategura imikino ari abategura imyidagaduro ihuramo abantu benshi ibi byose ni ukwitonda muri iki gihe icyorezo kitarabasha kurangira ngo gikumirwe mu gihugu cy'abaturanyi ni ukugira amakenga ntabwo byumvikana ko umunyamadini cyangwa utegura imikino atumira abantu baturutse butembo baturutse beni ndetse abaturutse igoma azi ko hari icyorezo azi ko iyo abantu ari benshi ibyago byo kwandura byiyongera ubutumwa tubaha rero ni ukuvuga ngo nyabuneka nimwe muhagaritse ayo materaniro cyangwa se niba mwumva mudashobora kuyahagarika mutumire abaturuka mu bihugu bitarimo icyorezo ariko tunabe maso n'abaje tubapime tubakurikirane kubera yuko ntabwo icyorezo kizaturuka mu gihugu cyacu cyaturuka hanze aho rero niho tugomba gushyira imbaraga minisitiri gashumba avuga ko kuba ebola itaragera mu gihugu ari uruhare rw'inzego zose anazisaba gukomeza gukaza umurego umwe mu banyamadini n'amatorero avuga ko ubutumwa basabwe guha abakirisitu bayobora bwumvikanye kandi bazabutambutsa uko bikwiye mu rwego rwo gufasha abayoboke babo kwitwararika amabwiriza atuma babasha kwirinda ebola bivuzwe n'abantu basanga bagira inama nkatwe hari ubwo byumvikana kurushaho bikanacengera ubu ngubu ku byerekeranye n'abaza mu misa ni urugero rwa mbere kubabwira yuko nko guhazwa ku rurimi ari ibintu bishobora kubashyira mu kaga ibyo biroroshye kubibabwira kandi umuntu akanabihagarika kubabwira ko nk'igihe cyo guhana amahoro ya kirisitu umuntu yakunamira mugenzi we no kugira ngo bahane intoki utizeye neza ko bose bakarabye ibyo nabyo ni ibintu byakumvikana ari ukubabwira n'ibi byavugiwe muri iyi nama ngo ntibazajye bihutira kwambuka imipaka bitari ngombwa cyane nabo bakumva ko ari inama ibereye yo kubarinda minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri shyaka anastase atanga inama ku banyarwanda baba abakorera ubucuruzi mu mujyi wa goma umunsi ku wundi cyangwa bajyayo mu zindi gahunda zo kwirinda kujya muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe hakivuga ibibazo bya ebola icyorezo cya ebola ni icyorezo kibi kandi ngo amagara araseseka ntayorwa niyo mpamvu rero niyo haba hari amafaranga ubuzima buruta amafaranga twaganiriye nabo tugamije kubumvisha ko nta mpamvu zo kwiziringa hakurya kwambuka bitari ngombwa nta mpamvu zo guca mu cyuho cyangwa se gukora ibitemewe n'amategeko nka za magendu n'abajyaga baza mu nzira zitazwi zakurura ibibazo nta mpamvu zo kugira ngo abana bacu babe bajya hariya hakurya kwigayo kandi mu rwanda dufite amashuri cyane cyane muri ibi bihe hagaragara ko hari ibibazo twagira ngo twumvikane ku ngamba zatuma dushobora gukumira iki cyorezo kandi tukazumvikanaho nabo tugafatanya no kuzishyira mu bikorwa minisiteri y'ubuzima isaba abaturage kwitwararika amabwiriza yose bahabwa n'inzego zose no gutangira amakuru ku gihe yatuma abakekwaho iyi ndwara bakurikiranwa hakiri kare iyi minisiteri kandi ishishikariza abakora ubucuruzi kujya bareba ibyo bakeneye bagatuma umuntu umwe bityo bikagabanya urujya n'uruza rwongera ibyago byo kuba iki cyorezo cyakwinjira mu gihugu minisiteri y'ubuzima kandi isaba abantu bose gukomeza umuco wo gukaraba intoki n'isabune igihe cyose kuko byica udukoko twinshi ari nako isaba ko hahurirwa n'abantu benshi nko mu mahoteli insengero n'ahandi hategurwa ahagenewe aho abantu bazajya bakarabira mu rwego rwo gukomeza gukaza isuku nibutse gusa ko mu mujyi wa gomuhana urubibi n'akarere ka rubavu hamaze kugaragara abarwayi bane banduye ebola imaze guhitana babiri muri bo abandi babiri baracyari mu bitaro claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese